Ili ni zwi Amerik. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe na fide niyongabo kenya yashyizeho itegeko kandi ryumvikana rifasha ko nta muntu kenya azosubira kugira ingorane n'imwe muri saudiya kubera iki biratomoye biri mu masezerano uwo ni john gi nkuru nziza umukuru w'ishyirahamwe burundian international turagaruka no ku ngwano ikomeye ishaminanije abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi ba Red Tabara n'abanyagihugu b'abanyamurenge mu misozi miremire ya Rurambo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko ku bantu umunani bakomeretse cyane ku mugoroba wo ku munsi w'Imana mu Burundi batewe grenade muri zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura hamwe no kwirangizwa mu Rwanda ry'iburanishwa ry'urubanza rw'iyunguruzwa eh, Charles Bandora yagirizwamo genocide nyamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloysi Bigirimana uramutse Aloysi tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya urakoze fideli tuyahere kuri ayo makuru ya jenoside mu rwanda leta muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangaje ejo kuwa mbere ko yarungitse abategetsi babiri b'umuhari fdr rurwanya leta y'u rwanda mu gihugu cy'u rwanda muco yise amasezerano y'ubutungane yemejwe hagati y'ibyo bihugu bibiri umuvugizi wa leta ya kongo lambert mende yavuze ko abagabo babiri bari barasohorewe imitahe yo kubafata n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u rwanda umwe muri abo bagabo babiri yarungitswe mu rwanda ni bazeye fisi laforge umuvugizi wa fdrr hagati mu kwezi kw'icumi na kabiri abategetsi ba leta ya kongo baremeje amakuru yatangajwe n'abategetsi b'u rwanda ko bafashe abo bategetsi babiri ba FDLR muri Kongo umuhari FDLR washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri kandi kuva ico gihe uracarwanira mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo abategetsi i Kigali bavuga ko bagabo babiri ba FDLR bagize uruhara mu ihonyabwoko ryo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane mu Rwanda ryahitanye abantu ibihumbi amajana umunani bagwiriyemwo ubwoko bw'abatutsi aya makuru ijwi rya Amerika riyakeje itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP Igihugu ca Canada kizotunganya inama yihuta y'ibihugu cumi na bitatu vyo muri Amerika yepfo birukiye mu muryango Lima yo kuganira ku bibazo vya politike biri muri Venezuela nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganje wa Canada ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Christia Freeland harejo ku munsi wa mbere iyo nama itekanijwe ku itariki zine z'uku kwezi kwa kabiri kuza i Ottawa muri Canada igamije kuganira ku gushikira utavuga rumwe n'ubutegetsi Juan Guaido aheruka gutangaza ko umukuru w'igihugu w'imfatakibanza wa Venezuela inyuma y'amatora yabayemwo amahane yatsinzwe na Nicolas Maduro muri 2018 ariko atitabwe na benshi kandi bivugwa ko yabayemwo ubusuma Guaido yatumye ko imyiyerekano ku minsi ya gatatu n'uwa gatandatu muri indwi mu ntumbero yo kwigarurira abasirikare b'igihugu ngo abakure kuri Maduro yemera ko azogirira imbabazi abasirikare bazoshigikira demokarasi kandi bazohakana leta ya Maduro ku munsi w'imana maduro niho yanka ikiringo ntarengwa yahawe na bimwe mu bihugu vya buraya bimusaba gutunganya ayandi matora mu minsi umunani canke atari ivyo akemera ko guaido ariwe mukuru w'ico gihugu hano muri leta zimwe za amerika umukuru w'inama nshingamateka nancy pelosi yarongeye gutumira perezida donald trump gushikiriza ijambo igihugu ari mu ngoro y'inama nshingamateka hazoba ari ku igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa kabiri kuza iri jambo ryo muri uyu mwaka w'ibihumbi na cumi n'icenda ubwa mbere ryari gushikirizwa kuri wa kabiri w'uyu munsi ariko pelosi yasabye trump kurindira gushika abakozi ba leta basubiye ku mirimo canke arungike iryo jambo mu rwandiko perusisi ngo yavuga imvo z'umutekano w'abategetsi kuko ababacungerera umutekano bakora icyo gihe badahembwa trump yishuye avuga ko ashobora kurondera ikindi kibanza rishikirizamwo ariko mu nyuma yahisemo kurindira ihagarika ry'ibikorwa vya leta rya mbere ryamaze iminsi myinshi ryarangiye ku munsi wa gatanu ari uko trump hamwe n'abakenguzamateka bemeranije guha amafaranga leta gushika ku igenekerezo rya cumi na gatanu z'uku kwezi kwa kabiri kuri mbere muri ico gihe bakabandanya ibiganiro Maurice Kanto atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kamerune yemeza ko yibwe ama, yemeza ko yibwe amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze yarahagaritswe ku murwa mukuru w'ubutunzi Douala harejo ku munsi wa kabiri nk'uko byashikirijwe n'umutegetsi mu mugambwe wiwe iri hagarikwa ryiwe rije gutera uruhagarara rwa politiki kandi ribaye inyuma y'imigumuko ihitiye yakurikiye amatora yo mu kwezi kw'icumi ayo Kamto yaje inyuma ya Paul Biya amaze imyaka irenga mirongo itatu ku butegetsi kanto yamye avuga ko yatsinze amatora yaronse amajwi cumi nane n'ibice mirongo ibiri na bitatu ku ijana muri sudani naho ibimenyesha makuru bitandukanye biremeza ko imyiyerekano igenda igera mu bindi bisagara yari itarageramwo amashyirahamwe y'abanyamwuga atandukanye nk'ay'abaganga n'abanyamategeko akoresha iyindi myiyerekano ahamagarira abanyagihugu kuyijyana mu ntara za Darfur n'intara ya Blue Nile intara ya Kordofane y'epfo no mu makambi y'abakuwe mu byabo n'intambara ziri zo muri izo ntara itangazo ry'aya mashyirahamwe riravuga ngo iyi myiyerekano isabwa kwerekana ko abanyagihugu barambiwe ingoma y'igikenye muri iyo leta ya sudani
urakoze arabisi ku makuru uhejeje kudushikiriza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho ingwano ikomeye ishamiranije abagwanya ubutegetsi bw'uburundi ba red tabara n'abanyagihugu b'abanyamurenge mu misozi miremire ya rurambo muri teritwari ya uvira mu ntara ya kivu yo mu bumanuko umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedas ngabo ari uvira yakurikiranye amakuru amakuru dukesha bamwe mu bayobozi baserukira abaturage batuye mu misozi miremire ya rurambo avuga yuko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bazindutse bategwa n'inyeshamba z'abarundi za redi tabara mu mwana wo ku murambi dore ko hari hashize iminsi itatu abo bagwanyi bahohotera abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bari basanzwe baragirira amatungo yabo ku kijyamo ahari ibirindiro bya redi tabara amakuru dushaka kubwira amahanga hari kuba twaravamiwe n'ingabo z'abarundi zaje ino tutazi icyazizanye tubana nabo tuzi ko nta tubazadutwara kuko twari tukigira ngo bazavuga nk'abantu none bakaba baduhindutse ni ingabo za rede tabara ziyobowe n'umukomanda witwa erike uwo mukomanda yatangiye kwica abantu uwo nzi warengejwe mu bitaro ari indembe ni uwitwa zeyimana inka yatemaguye ibitungwa bito yajanye yakoze intambara mu baturage imihana abantu ntibakiri mu mihana abantu barirwanaho nyamara nyine murumva turatabaza leta yacu ya kongo dufite n'ubuyobozi bushya n'amahanga adashobora kwemera ko abaturage barengana ngo baze badutabare kuko ingaruka zino ntambara nta n'umwe ushobora kuzihanganira ubu barikorera icyo ashaka ubu ngubu uko aranagera n'aho asoma ku mamotorola yiswe ngo z'abantu ateganije kwica nonaha kuva izi ntambara z'umutwe w'inyeshyamba za redi tabara zatangira umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani muri gurupuma ya kigoma hagati yazo n'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu burundi izi nyeshyamba zishizemo nabi bamwe mu baturage b'abanyamurenge batuye mu rurambo bakekwa kuba bakorana na leta y'u Burundi mu kwerekana ibirindiro bya redi tabara nubwo abo baturage bahakana ayo makuru iwe tubunaniwe gukorana nabo turi kumwe hano abari mu burundi wabo twababona gute ntabo dukorana twe turi abaturage badafite icyo bitwaje badafite n'icyo bitayeho cya politike turi aba politike twebwe ntabwo turi muri politike y'abarundi ibyo ngibyo nizo y'ababwirwa n'abashaka kutwicisha y'ibitekerezo nawe afite z'ubugome zo gushaka kugira ngo abone icyo yagaburira n'ingabo ziwe yasutse muri kino gihugu wabuze icyo akora mu kiganiro n'ijwi ry'amerika umuyobozi wa sosiyete sevire muri teritwari ya uvira bwana Ulise Lemba asaba umuyobozi mushya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kugwanya imitwe yose yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko irembeje abaturage ahagira ati tunasema kama sishirikana raia twebwe nka sosiyete sivire abantu b'i burundi ntibaturekera amahoro kubera tumaze kurwana intambara abantu b'i burundi baza baza kurwanira muri kongo kubera iki bigaragara yuko muri kongo ari ahantu buri wese aza gukinira niyo mpamvu dusabye leta nshya kuzarwanya ibi bintu kuko turusha ino mu burasirazuba n'intambara tut- tutazi iyo ziba zavuye twagerageje gushaka bamwe mu bahagarariye umutwe wa redi tabara bakorera ku kijyama kugira ngo bagire icyo badutangariza kuri izi ntambara zabahuje n'abaturage b'abanyamurenge ntibyadukundira ko tubafatisha ku murongo wa telefone kuko twabahamagaraga telefone zabo ntizinyuremo uyu mutwe w'inyeshyamba za redi tabara uteye abaturage batuye muri rurambo nyuma y'iminsi ine inyeshyamba za mayimayi isel ziyobowe na kijangara zirukanye redi tabara mu birindiro biri muri karite ya murenge mwamenye yuko muri aka karere kari kuberamo iyi mirwano ari nta basirikare ba leta ya congo fardc bakabarizwamo usibye imitwe y'inyeshyamba z'abarundi ndetse n'iya mayimayi bedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi abantu babiri barishwe ku munsi w'imana mu ntara ya muyinga na muramvya abandi bantu umunani nabo barakomeretse cyane ku mugoroba wo kuw'imana batewe grenade muri zone buterere mu gisagara cya bujumbura ibindi kuri iyi nkuru tubibaze evariste nziko banyanka iyo grenade yatewe muri karitsiye buterere ya mbere nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro n'iminota mirongo ine n'itanu ku ibarabara ry'icenda imbere y'ubunywero bw'uwitwa egide nduwayo nk'uko amakuru ijwi rya amerika ryahakuye abivuga iyo grenade yakomerekeje cyane abantu umunani na nyine ubwo bunywero arimwo bamwe mu bapfuye mu ijoro ry'uyu w'imana bagasubira imuhira bavuga ko batamenye uwayiteye ndayisenga evangeline yahakomerekeye co kimwe n'umwana wiwe ari muri abo ukuntu byagenze twe twari duteramiye aho hanze twicaye hama rero twumva ikintu gituritse aho twakwirutse tuca tuguma twicaye hama rero hariho n'abandi bicaye bicaye bariko barasorora ubwo nyene tuza twumva ikindi yene kiraturitse cyane hama ntitwamenye ukuntu byadufashe tuca turagwa hasi cyangwa ku mwana hama rero nca ndandamuka ndamutora niruka mu nzu no mu nzu nca ndavirayo amaraso menshi ntitwashoboye kumenya uwayiteye uwo ari we hoba hariho n'uwundi ariko yumvira kuja kwitera ahandi we nk'uwari yakomeretse uwo musaba iki rero nomusaba yuko yobireka taco bimaze nyina ako kabare yakomeretse arongoye umuhari w'ugwaruka wegamiye umugambwe sende devdede muri zone ya buterere augustin twagerayezu arongoye imbonerakure muri buterere bwa mbere afise uko yita ico gitero ca gerenade ibintu biteye isoni vyo kubona aho abantu bashobora kuba bakoraniye mu kabari bariko baranywa agacupa abantu bakaca baterwa grenade ku bwanje ndavyita ububisha nk'ubundi bwose ntawe ushobora kumenya intumbero y'uyu muntu yabikoze ico yaragamije ico dusaba twosaba yuko amatohoza yokorwa abakoze ubwo bubisha bagafatwa bagahanwa barakunda kuba bagiriza urwaruka rw'imbonerakure yuko ahabaye ikintu bakunda kuvuga yuko urwaruka rw'imbonerakure ruca rwihora akababaro karahari ariko ni ububisha nk'ubundi bwose ivyo navyo nk'uko twama tubihabwa n'abaturongoye agashavu ntabwo tugakoresha oya nivyo batubeshera n'ikimenyamenya ni uku nyene bagatera grenade igahitana mugumyabanga canke igahitana imbonerakure n'abakenyerarugamba ariko kari akabari kari kumwe abanyagihugu bose abenegihugu bose muri rusange niho bari nico gituma tuvyita ububisha ababa hafi y'aharaye hatewe ico kigwanisho bafise agashavu ko kubona amakomite y'umutekano ahurikiyemwo bose bayumva gusa ku mazina uno musore atashinye kwivuga izina asaba ko izo komite zokomezwa kugira zitangure gukora iyo minsi heza bikiza twumva nyine yuko babishinze yuko ari ugukora iyo komite mix ari ugukora bacungera umutekano bahurikiyemo bose mugabo twabyumvise uko ntitwigeze tubibona sinzi rero igituma natwe mutubariza nk'amwe mukatubariza mukumva ukuntu bimeze kuko natwe tubona yuko atagikorwa na kimwe cyo gucungera umutekano ngaha gihari nta kindi kintu twashyira imbere twasaba yuko ahubwo byihuta byihuta zotegerezwa kujyaho umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye ashikiriza ku rubuga ngurukanabumenyi ko inyamiramabi zizatanguye amatohoza ahandi wavugira igipolisi yamenyesheje ko mu mpera zindwi umutekano wahungabanye ni mu ntara za Muyinga na Muramvya aho hishwe abagabo babiri ku mutumba Kijumbura wa komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga hari umugabo yakubise inkoni mu mutwe umudandaza w'akabare amwagiriza ko amusahura umukenyezi aca sezerisi ku mutumba Busimba naho turi mu ntara ya Muramvya umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano avuga ko hari umugabo yishwe kuri uyu w'Imana Pierre Nkurikiye yashikirije ko uwo mugabo w'imyaka mirongo ine yishwe ku murango riva hagati y'isaha zitatu n'isaha zine umuyobozi wa lise ya komine Busimba n'uwufise inzu y'ubunywero muri ako karere baza bahagaritswe ku mva z'amatohoza nk'uko bavugira ubushikiranganji bw'umutekano abishikiriza Bujumbura Evariste Nzikubanyanka Ijwi ry'Amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda umukuru wa sentare ntahinyuzwa yarangije iburanishwa ry'urubanza rw'iyunguruzwa charles bandora yagirizwamo jenoside bandora asaba gukurirwaho umunyororo w'imyaka mirongo itatu yaciriwe ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika erike bagira ubusa bwana Charles bandora niwe watangiranye ijambo asobanura uburyo nta bimenyetso simusiga urukiko rukuru mu rwanda rwashingiyeho rumuhamya ibyaha bya jenoside yahakanye ibyo ashinjwa byo gutanga amabwiriza yo kwica abatutsi mu gatanga ingenda mu karere ka bugesera ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane hararegwa ko yatwaye abasirikare mu modoka ye abagejeje gatanga abaha amabwiriza yo kwica abatutsi abamwunganira metre burise bikotwa na metre jeanne d'arc umutesi baravuga ko urukiko rukuru rumuhana rwashingiye ku batangabuhamya bivuguruza bakanavuguruzanya kandi batavugisha ukuri baravuga ko badahuriza ku mubare w'abasirikare bahawe amabwiriza kuko hamwe bavuze babiri mu iperereza ahandi mu rukiko ngo bavuga bane babwiwe umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko aba batangabuhamya badahuza ku bwoko bw'imodoka bandora yatwayemo abo basirikare bavugamo iyo mu bwoko bwa isuzu suzuki samurayi y'umweru na dayihatsu ya karesori urukiko rwabajije bandora niba yarageze mu gatanga urego yasubije ko mu gatanga ariho yakundaga kunyura atashye kandi ko yahageze mu gitondo ahurujwe ko iwe ku ruhuha yakoreraga ubucuruzi bahasahuye yahakanye ko yahageze mu gihe cy'umugoroba nk'uko ashinjwa ko aribwo yatangiye amabwiriza yo kwica abatutsi bwana faustin nkusi ku bushinjacyaha aravuga ko abatangabuhamya b'urwego ahagarariye batavuguruzanya kandi bavugisha ukuri akavuga ko mu buhamya bwabo bahuriza ku modoka ya samurayi y'umweru kandi ko batari abahanga bo kumenya ubwoko bw'imodoka avuga kandi ko bahuriza ku bwicanyi ababukoze n'abishwe bityo ko kuvuga ko kwabandura hasi aho wari urwitwazo yikomye bandura n'abamwunganira guca hejuru ntibinjire mu muzi w'ikibazo avuga ko batavuguruza ibimenyetso by'ubushinjacyaha metre biko twavuze ko ibimenyetso by'uruhande rw'uwo yunganira byatanzwe byimwa agaciro umucamanza Profeseri Samu Rugege yamwibukije ko iyo ngingo yarangiye batagomba kuyigarukaho bandura nawe yikomye ubushinjacyaha gukora icyo yise kubeshyira abatangabuhamya babwo kuko ngo mu byo bahurizaho hatarimo imodoka bamubajije niba imodoka zivugwa yarazitunzeho yemeje ko muzo yaratunze harimo samurayi y'umweru yakundaga no kugendamo ariko atsemba ko no mu makamyo atigeze atungamo isuzu ingingo yo gusaba kugabanyirizwa ibihano irashingira ku kuba umucamanza mu rukiko rukuru yaremeje ko bandora yitwaye neza mu miburanire yorohereza ubutabera kandi ko bwari ubwa mbere akatirwa n'inkiko ku bamwunganira yahanishijwe igihano cy'igifungo cy'imyaka mirongo itatu kiremereye bihabanye n'uko amategeko abiteganya kuri metero bikotwa yashoboraga no kugabanyirizwa kugeza ku myaka ibiri y'igifungo ni ingingo yakunze kumugora kwisobanurira umucamanza porofeseri rugege kuko ntaho amategeko abiteganya amategeko ateganya ko bibaye na ngombwa kumugabanyiriza ibihano ku gifungo cya burundu bitajya ku gihano kiri munsi y'imyaka icumi y'igifungo cyangwa se ikindi gihano bimwe mu bisobanuro by'abunganira abandura urukiko rwabifashe nko gushaka kuruyobya ubushinjacyaha nabwo bwasobanuye impamvu y'ubujurire bwabwo muri uru rubanza bwana nkusi yavuze ko basanga urukiko rukuru rwaragabanyirije igihano bandora mu buryo budasanzwe kuko ibyaha aregwa byagize ingaruka zikomeye aravuga ko haba mu myiregurire ye atigeze yemera ibyo aregwa kandi ko urubanza rwe rwamaze imyaka ibiri agaheraho yibaza icyo umucamanza yashingiyeho yemeza ko yorohereje ubutabera asanga impamvu yo kugabanyirizwa igihano yateshwa agaciro yavuze ko bandora yari umuvuga rukijyana kuko yari perezida w'abacuruzi mu cyahoze ari komine ngenda icyarimwe na visi perezida wa emerenidi ishyaka ryari ku butegetsi mu gihe cya jenoside yasabye guha agaciro ubujurire bw'ubushinjacyaha no kuzakuraho igihano cy'igifungo cy'imyaka mirongo itatu akazahanishwa guhera mu munyururu abunganira uregwa nabo basabye kwima agaciro impamvu z'ubujurire bw'ubushinjacyaha kuko nta bimenyetso simusiga bwatanze ko yakoze ibyo bumurega bamusabiye ko binashobotse urukiko rw'ikirenga rwazamugira umwere rwazabibona ukundi akagabanyirizwa ibihano bwana bandura yasoje ashimira urukiko mu myitwarire rwamugaragarije rumwihanganira kuko bya hato na hato aba agomba kujya mu bwiherero kubera indwara y'igisukari yasabye ubufasha mu ijwi ryumvikana mu gutakamba ati ngewe numva ndi umwere imbere yanyu mwamfasha nkajya gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu cyacu nkifatanya n'abacitse ku icumu kuko nabo bagize ibyago bikomeye bwana shahere bandura yari umucuruzi ukomeye ukuriye abandi mu bucuruzi mu cyahoze ari komine ngenda ubu ni mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda shahere bandura yari visi perezida w'ishyaka ishyaka emerende muri ngenda ryari ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo norvege yamwohereje kuburanira mu rwanda mbere ariko inkiko gacaca zari zaramugize umwera adahari ku ikubitiro yarezwe ibyaha bitandatu bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu urukiko rukuru rwanzuye ko kwa bandura habereye inama yavuyemo ubwumvikane mu gukora jenoside rwamuhanishije gufunga imyaka mirongo itatu arajurira niba ntagihindutse ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwa gatatu y'umwaka bizamenyekana niba yagabanyirizwa ibihano byakongerwa cyangwa niba byahamukubiri eh bagira ubusanzwe ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc igihugu cya kenya cyaragiranye amasezerano na arabiya sawudite atuma abakozi bo mu nzu bava muri kenya baja muri icyo gihugu bakingirwa umutekano bakaronswa impapuro z'akazi bakongera bakaziganirizwa muri aya masezerano hashyizweho amashyirahamwe ahuza abakozi n'abakoresha ategerezwa gutanga muri leta ingwate y'ibihumbi cumi na bitanu by'amadolari y'abanyamerika imbere y'uko atangura gukora ishyirahamwe burundian international isaba leta y'uburundi gufatira akarorero kuri kenya kugira abanurikazi bari mu bihugu by'abarabu baharugwa mu bihumbi umunani nabo boroherezwe aho kwama mu ngorane inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eroge wirikaneza ari nairobi mu gihugu cya kenya
muri kahise amakuru y'ihohoterwa ry'abagore n'abigeme cyane cyane kambere n'abagabo b'abanyakenya bakorera muri arabiya sawudite yaravuzwe rwose kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niho leta ya kenya yatangura guhagurukira ikibazo cy'abanyagihugu bayo baja gukorera muri arabiya sawudite n'ukwitaho umutekano wabo haciye hatangura imishyikirano hagati y'ivyo bihugu bibiri imwe mu ngingo zikomeye yafashwe ni amafaranga y'ingwati amashirahamwe afasha abantu kuja muri ico gihugu ategerezwa gutanga imbere y'uko umunyakenya yemererwa kurengana imbibe z'ico gihugu ayo mafaranga y'ingwate kandi afatwa nk'ayo kuziganiza akazoza uwo mukozi atangwa n'ikigo canke ishyirahamwe ribifitiye uburenganzira bwo guhuza abakozi n'abakoresha ukuru yatani ni umushikiranganji w'abakozi n'akazi muri kenya The reason as why they are paying 1.5 million Kenyan shilling in form of security deposit is to ensure that you know igituma bariha umuriyoni n'igice w'amashiringi ya kenya nk'ingwate yo kuziganiriza kazoza ni ukugira tumenye neza ko aya mafaranga ashobora gukoreshwa nko kurondera itike y'indege kuko umukozi iyo agiye aba asanganywe ibibazo bitandukanye kandi nk'umukozi wo mu nzu iyo ugiye hari n'ibindi bya nkenerwa utegerezwa kubanza gutunganya iwawe nk'ibijanye no gukinjika ico usigira abana bawe canke so n'ukwitaho ab'inzu yawe taking care for the, of the home kenya sico gihugu conyene co mu karere ka afurika y'ubuseruko gihanganya n'ikibazo c'abakenyezi n'abigeme baja gukora mu bihugu vy'abarabu bagahurirayo n'ingorane mu minsi iheze humvikanye ku mbuga nkoranyambaga amajwi y'abarundikazi batabaza ko bari mu yabira ukuri nagomba sabe umukuru nyakubahwa petero nkurunziza umukuru w'igihugu cacu c'uburundi adufashe n'ukuri adutabare turarushe turaremerewe nukuri twaragiye gukora akazi k'abarabu turakubitwa turatotezwa bamwe barirukankwe twafashwe n'igipolisi kubera nta byangombwa tugira turarushe turaremerewe bamwe barafunzwe abandi turi mu maambasade y'abandi ko twe nta ambasade tugira abarundi ntituzwi baratwamwa turiko turangazwa benshi tumaze imyaka itagira ingana mu busho nyakubahwa perezida gira ico uvuze ndi mugasho sinzi ico ndiko ndazira narakoze sinahembwa aho guhembwa nkahembwa inkoni nirirwa ntariye nkarara ubusa naje hano nahomoka ukuri w'igihugu turagutakambiye dukure hano hantu giti uzosubira kuva mu gihugu cacu c'uburundi tuko turiyicuti catumye kidushika nino jewe ndakwinginze n'ukuri udutabara udukure hano twese abarundi kazi kumbura imana izoguhezagira n'ukuri kandi izobiguhembera nawe uturyama turyama ku makaro imbeho yatwishe ayo maborogo ishirahamwe burundian international risanga bitagoye kuyakinga john ginkuru nziza umukuru w'iryo shirahamwe avyemeza atangura atubwira ko ibindi ibindi bihugu vyo mu karere vyabigenjeje reka duhere mu bugande hariho itegeko ritomoye neza abo bita aba agent agenda muri saudiya azwi uwo mutwaye umuganda niwe agiye gukorera ni kuvuga ambasade y'ubugande muri saudiya uwo muntu ashika bizwi ko agenda n'igihe agira ingorane biba vyoroshe gutorera umuti ico kibazo kenya yo yari ibigoboye kenya yashyizeho itegeko kandi ryumvikana rifasha ko nta mukenya azosubira kugira ingorane n'imwe muri saudiya kubera iki biratomoye biri mu masezerano abarundi n'abarundikazi bari ibyo bihugu by'abarabu ubu turafise mu munani mu matoza dufise twebwe mu Burundi and International tugastakamba tutakambira leta y'u Burundi nishireho itegeko umukuru wa Burundi and International abona kandi ko leta y'u Burundi iriko ikiruhande amahirwe yo kubombora ikigaga cayo abo bamaze kugenda muri ivyo bihugu ari abantu ibihumbi umunani leta irafise inzira zo gukora aho ko abantu baba ingorane baba inyishu bazane bafashanye mu kuduza ubutunzi bw'igihugu kuko nabo bari ku kazi biriko abakozi nk'abandi uwambaye kirezi ntamenya ko cera abantu baze kuba ibihumbi umunani hanze y'igihugu leta nihaguruke burya n'ubutunzi bw'igihugu leta ifise inzira zibiri inzira ya mbere ishobora kubakurayo bose nk'uko kenya babigenjeje mugabo kenya urabona ko babakuye bafite target yo guca bagira amasezerano kugira ngo bace bakamisha uko gukamisha kwaritondewe nk'uko umushikiranganji yatana bisigura dufise ubuhinga bwa none budushoboza kumenya neza ko abakozi bo mu nzu bose bagenda mu muco biciye mu mategeko bigaca mu buhinga bumwe buhuza abategetsi vyega aha muri Kenya no muri Arabia Saudite ubu ibitigiri bitangwa n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi muri Kenya vyerekana ko abakozi bo mu nzu baturuka muri ico gihugu bari mu bihugu vyo mu kigobe c'abayahudi n'abarabu ari ibihumbi ijana na mirongo itatu mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze unanife na debe guhitaho neza y'abana mu Burundi rwasohoye raporo yerekana ko abarundi kazi ibihumbi bine aribo baroye kugurishwa muri ivyo bihugu hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'uw'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani jacques nshimirimana arongore fenadebe yavuze ko abakora urwo rucuruzwa binyegeje inyuma y'indya n'igihugu carimwo mu gukora urwo rudandazwa biboroheye cane eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
inshuti mwese mukunda ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.